Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutukumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mutukumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora no kudukurikira kuri facebook na youtube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru wesi tatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunze b'iradiyo ijwi ry'amerika muri kumwe na federika nkunikije ikaze mwese mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro murisanga mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kuvuga ku ruhara rw'ubumenyi n'ubuhinga mu gutorera inyishu amatati ari hagati y'abantu imirwi amashyirahamwe canke amatati ari hagati ya leta n'abanyagihugu bimwe mu bintu bituma amatati adatorerwa umuti ni ukubura akaryo hagati y'abafise ivyo batumvikanako ko kuyaga kenshi na kenshi ugasanga ibibazo biri hagati y'abantu canke imirwi bitorerwa umuti ari uko biciye mu manza canke mu ngimba yamara nk'uko abahinga abahinga babivuga amatati arashobora gutorerwa umuti mu gihe impande zose zitegereye bumwe mu buryo bumaze kwerekana ko utsinzwe adatsindwaho kandi ko uburyo bwiza ari uko impande zose zumva ko zitsinze arivyo bita win win situation mu congereza umutumire bw'ikiganiro cacu c'umunsi eh, ni umutegetsi yagize uruhara mu bikorwa bitandukanye vyo kumvikanisha imirwi yari ifitaniye amatati n'ubu akaba aherutse gushingwa amabanga yo kurongora umurwi w'igihugu mu burundi ujejwe gutatura amatati hagati ya leta n'abakozi umurwi wiswe komite nationale de dialogue sociale uyo mutegetsi si uwundi rero ni perezida silvestre ntibantunganya yahoze hararongoye burundi uruhara rwiwe mu kumvikanisha imirwi ifitanye amatati ni uruhara rwatanguye kuva mu myaka mu ibihumbi bibiri na cumi igihe yumvikanisha amashyirahamwe y'abakozi na leta y'uburundi ayo mashyirahamwe mashyirahamwe y'aba kora mu byerekeye ubuvuzi eka n'abigisha ivyo vyakurikiwe n'uruhara yagize mu biganiro abanyapolitiki b'abarundi bagize isante jidiyo aho ni mu gihugu c'ubutaliyano tutarinze rero kubatesha akanya reka duhe ikaze perezida silvestre ntibantunganya yahoze atwara burundi muri aho perezida ntibantunganya
yego ndaho ndakomeye kandi ndibaza yuko namwe mukomeye kandi n'abatwumviriza yuko bakomeye e, turi aho twese turakomeye ni vyiza cane rwose
yego turabishimira imana ego tugiye rero kuri ubwo buhinga eka n'ubumenyi mu vyerekeye gutatura amatati kumvikanisha abantu eka kumvikanisha abari mu biganiro abafitaniye amatati haraheze umwaka n'igice mushinzwe amabanga yo kurongora umurwi ujejwe kumvikanisha ah, leta n'abakozi eh, nk'uko twabivuze umurwi wiswe komite nationale de dialogue social murashaka kutubwira ivyo mumaze kurangura gushika ubu
Eh, ntawovuga ati tumaze kurangura ibirenze byinshi kuko uyu mugwi nawo nyene naho washinzwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri sinovuga yuko uratera intambwe ikomeye hamwe wogira uti ni mugwi ushimishije cane gose mugabo ico umuntu yoshimikirako cane ni icifuzo catumye abo biraba bashika aho biyumvira gushinga uwo mugwi babyiyumviriye rero nk'uko babivuze mu ntango za ikiganiro igihe hari hamaze imyaka myinshi mu burundi usanga amashyirahamwe y'abakozi ashamiranye cyane n'abakoresha cyane cyane amashyirahamwe y'abakozi bari mu bya leta aha rero nk'uko bivuze harashitse mu mwaka wa bibiri n'icenda imyaka bibiri na cumi aho jewe bansaba gufasha kugira ngo habe ibiganiro hagati y'amashyirahamwe y'abakozi bo mu gisata c'ubuvuzi hamwe na leta y'u Burundi hanyuma harasubiriye kandi haraba ibindi biganiro hagati y'amashyirahamwe nyene y'abakozi mu by'indero na leta y'u Burundi icyo nokubwira muri ico gihe ntibyari byoroshe na gatoyi kuko ni naba nibuka neza kuko naheze imyaka cumi n'ingahe ibiganiro hagati y'ayo mashyirahamwe y'abakozi bo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu n'abakozi rero byamaze ni naba nibuka neza amezi atandatu intambamyi zari nk'izihe ko mwavuze ko bitari byoroshe
intambamyi wasanga umwe wese ashaka kudadaza imbere ya byose ahagaze ku cyumviro ciwe abona gusa yuko uri imbere yiwe ari wenyine n'amakosa hanyuma hategerezwa rero kuronka uburyo bw'ukwereka yuko habonetse inyishu biciye mu biganiro umwe wese akumviriza uwundi hama akaboneka inyinshi umwe wese agira icyo agira ati noterera ngaha urya byogenda neza biza byorohereza atari bo gusa mugabo cyane cyane biza byorohereza n'abo bose bafise imirimo yo kugira yo kugirira ineza no kuvuga abenegihugu bamaze kubyumva rero byarashyitseho baca bagenda ubona bateye imbere gushyira n'abo bashyira ku masezerano bagize mu mwaka wa bibiri na cumi none kubwira rero yuko inyuma amasendika ubwayo hamwe nyine nabo bakoresha umukoresha wa mbere mu Burundi ukaba uzi yuko ari leta nawe yongeye kandi ikagira umurimo wo gushinga amabwirizwa n'amategeko ibintu bigendera ko bareje bariyumvira batereka turabe tuganire turabe n'ahandi ingene bigenda ko tutoronka ikintu twokwa duhuriramwo tuza turaganira aho kwama dusanga umwe wese agenda ashaka gukoresha inguvu ngo niho yoshika ku byo yumvira byamuteza imbere
ubwo buhinga ubwo buhinga mwakoresheje turabugaruka ko ariko muravuze ikintu gihambaye cyane rwose muri ibyo biganiro kimwe mu ntambamyi nta muntu yashaka kumviriza uwundi tubwire uruhara rwo gutegera no kumviriza uwo muri ko muraganira ukuntu ruhambaye
reka jewe ibyo ose nabitanguriye ngaho nagenda bimenya no mu nzira za politiki naciyemwo kuko naraciye mu bintu atari bike nabonye yuko ubwa mbere abantu banana ngo ntibashobora kuvugana mu kanya wavuze ibya faneje ibyo ariko aha ndagira ntomore gatonyi mugabo ndagaruka ku by'abakozi kuri ibyo nibyo bitura gishinga uyu munsi faneje ibyo buriya jewe ngira umukuru w'igihugu mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icyenda na gatanu nari nasabye abayirongoye harimo uyu wasigaye imbere ari karidinale mateo ndabasaba nti genda ndabona yuko mwafashije abanyamuzambike kugira ngo baganire inyuma y'intambara muzi yabaye muri kiriya gihugu gushika n'abashaka ku masezerano yatumye intambara ihera mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu ni none ko n'abarundi turimo turi mu ngorane natwe ntimwodufasha barambaza bati none uri umukuru w'igihugu urabidusabye ndabibasabye mubitangure buhoro buhoro amarero babitanguye babitangura nyine batashyize hejuru baragenda bakavugana n'abantu abasuda ba leta y'uburundi batumako hariho abari mu muhari senidede icyo gihe bitwa senidede gusa batumako hari n'abandi wabona yuko bafite ijunja mu gihugu mu mashengero batumako inyuma batangura no kwiyumvira ingene uwo mugambi wobandanya hanyuma aho habereye gutembagaza ubutegetsi bwanje ku itariki mirongo ine zitanu z'ukwezi kw'indwi mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na gatandatu urabona nta kundi abantu bagira ibiganiro byaraboneka yuko arivyo bikenewe rero abari bafashe ubutegetsi camereza ngaha ntugire ntugire ingorane abari bafashe ubutegetsi rero baragiye barabaza muri sana jibyo barababwira aho bari bagejeje baca batangwa kuganira bafatiye ku byo twari twatanguye urumva rero kuganira ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'umuntu na cyane cyane jewe ndabyemeza mu buzima bw'umurundi haba mu bya politike haba ni muri birero by'akazi cyangwa mbere no mu bindi mutubwire mu majambo make cyane rwose uruhara mwaba mwaragize mu biganiro vya rusha turazi ko icyo gihe naho nyine bitari byoroshe
uruhara nagize mu biganiro vya rusha nuko ejo nabitanguje burya abarundi barakunda kuza biyibagiza igihe hamaze kuganda kugwa perezida merikio ndadaye haragiye haraba kwigerageza kuganira hari ibyo bagiye byita ngo ibyo mu kigobe ibyo mu kajaga ngo ibya hehe hanyuma haragera aho dusaba eh, igihugu ca tanzaniya giserukiwe n'uwahoze kirongoye nyakwigendera perezida nyerere tubasaba yuko bogira ibiganiro hagati y'imigambi ibiri yari imbere mu yindi mu gihugu ni ukuvuga umugambi witwa abanyafrodebu wari watsinze amatora yo mirongo icenda na gatatu n'umugambi iprona wari watsinzwe mugabo wari ufise inguvu ico gihe hanyuma rero perezida nyerere yarabaganirije aragira aho abona yoshitse mugabo haraba intambamyi kugira ngo bamwumvirize ku byo yifuza kubashikanako hanyuma abonye binaniranye arababwira ati jewe nta kundi mbona ngira ndagiye gushikiriza icegeranyo abakuru b'ibihugu muri kano karere bandumye hanyuma bazofata ingingo babona za nkenerwa ndavyumvise rero je ndaciye ngenda iyo ari intuze imwe eh, muri muri tanzaniya kubonana na nyerere na perezida mukapa ndababwira nti jewe nashaka kubasaba koko yuko uwo mugambi wo kuganira mwugumako ntimugabe igikomeye gihambaye buriya kandi umukuru w'igihugu tuza kumubaza uwo ari we wese ni nuko ubona mu burundi abantu bicwa n'abariko baragwana bakicwa batariko baragwana ni rero banze murungike inteko zituma zikingire abarundi hanyuma tugire ibiganiro atangorane kandi ibiganiro umuntu wese n'abagwana bavugwa ba- ari cnbd yari na politiki igihe baze mu biganiro Ego.
hanyuma rero twaratanguye kubipanga tumaze kubipanga rero niho ubona inyuma habaye kudeta bagira bati ntibantunganya agiye kuganira n'ijya migwi niko bavuze mugabo urabona inyuma ivyo biganiro byarabandanije Ego.
kuko kuko inyuma byaciye bitunganywa neza naho byagiye birafata ingorane kugira inyi- zitari nke zatumye aba nk'imyaka ibiri ikenerwa kugira ngo babijemwo byoroshe n'ahandi je- iyo arusha nariyo kandi umuhoza arongoye igihugu kandi naratera mu byonzi naraterera nk'umuhoza arongoye igihugu naraterera nk'umuntu ari mu bari mu mugambi sa abanyafrodebu wari watsinze amatora kandi yari azi neza muri bose ibyo nka perezida Nda- eh, gadaye yifuza gushika- gushikanako igihugu ivyo biganiro n'ubuhinga bwakoreshejwe turabigaruka ko ariko twanashaka nk'ijambo umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika n'itangasimo muri aho murakomeye
muraho neza murakomeye namwe turi aho muri hega eh, n'itanga
ndumva twese nanjye ndi mu rwanda mu ntara y'amajyepfo ni vyiza karere ka kamonyi ni vyiza cane gose murafise ikibazo murafise eh, ciyumviro turiko tuvuga cane cane eh, ku buhinga bwo gutorera amatati eh, gutorera inyishu amatati eh, turi kumwe na perezida silvestre ntimantunganya yahoze arongoye burundi duga kw'ijambo ikibazo c'iyumviro
murakoze ndagira ngo mbanye nshimire perezida ko perezida ko yitabiriye
ni vyiza cane gose murakoze namwe mbashimire kuba mwanamutumiye hanyuma eh, ngira ngo mbaze perezida ese nka nka perezida ubundi abona bishoboka ko a- amatati yakemuka kandi buri wese ujya gu- u- u- ufata umwanya wo kuganira aganira ku ruhande rw'inyungu ze U- u- utumwa mu biganiro ajya mu biganiro mbere mbere yo kujya kubanza gukemura ikibazo ahubwo akabanza kubara inyungu zibirimo kugira ngo icyo kibazo kize gukemuka reka kwige kugira amire kuri icyo kintu numve ko nibura hari icyizere cy'uko hari icyashoboka umuntu atabanje kureba inyungu kuko usanga kugira ngo umuntu azagire ikintu kindi abanza gutekereza no ku buryo ikibazo cyakemuka ahubwo abanza kubara icyo ari busarure muri- muri ibyo ngibyo icyo ari busarure muri ibyo biganiro agiye gukora aho ngaho
murakoze simoni te- nitanga reka tumuhe ico kibazo eh, mwasobanukiwe n'ikibazo eh, perezida ntimantunganya
za umengo washatse kumenya yuko atacokorwa kugira ngo ntiharinde gushikaho abantu barinda gushamirana Eh, akaba Namwe kandi avuga ko eh, kugira ngo baje no mu biganiro haba- kenshi na kenshi abantu bashira inyungu zabo imbere eh, hatabaye ibintu by'inyungu boshobora gutora inyishu z'amatati
udashobora gutora ibice z'abatate utagiye uraba neza inyungu umwe wese akurikirana gusa iyo uri kuragerageza gufasha abantu uraba ingendo ugenda wegeranya izo nyungu umwe wese akabona yuko atajya yumviriza uwundi ku nyungu yiwe n'izo agira ngo arafise we zishobora kugabanuka canke mbere zikagenda n'akagirire Eh, nico gituma buriya uzorabe muriko muraganira naho muba- hoba mu buzima bwa misi yose ubwa mbere mu- murabana nabi cane umwe wese akaza agira ati nije nkomeye nije mfise inguvu uwo uri ntacafise avuga ahubwo nakurikirije ivyo aratunganije urashobora kugenda kubiraba mu biganiro byagiye biba haba mu burundi no mu rwanda harabaye ibiganiro mugabo iyo umuntu agiye rero yigira akagama rugano ko tuvuga mu kirundi usanga inyuma ibiganiro ataho bishika niho usanga rero haba uruhara rukomeye cyane ku cyo twita umuhuza cyangwa umufasha cyangwa umworosha kugira ngo ibiganiro bibeho uwo mworosha rero ategerezwa kuba umuntu ari umugabo ari umukenyezi wijunja akategerezwa kuba kandi umuntu ibyo bibazo abitegera abizi neza hamwe amenya ati urya abijya avuga birafite ishingiro cange harahaye ngize urugero hanyuma kandi hamwe ashobora no kugira ijambo ababwira bakagira bati k'uyo muntu abivuze uku tutabigize kuno turashobora gusanga tugiye mu nzira atariyo burya rero iyo mugiye kuganira icambere gikomeye ni ukumenya gutora neza uza kubafasha kuganira cyangwa urwego ruza kubafasha kuganira mukamenya ko ari urwego mwizigiye mwese kandi mukamenya ko ari urwego cyangwa umuntu afite koko kubona bose kurunganwe ku nyungu zabo mugabo kandi afite ugushaka n'ubushobozi kugira ngo babafashe gutora umuti kuri ibyo bibazo babona bo byari bitanguye kubarengera kandi n'impande zose zikaba ziteguriye kugira icyo zihebye ari bimwe twita win win situation bose impande zose zikagira icyo zikuye muri ibyo biganiro mwavuze ijambo ryo kunana iryo ni ijambo rikomeye cyane rwose bari mu biganiro reka canke mu bafitanye amatati badakwiye kwama bariko baragumako reka duhe ijambo kandi ubundi munywanyi ishimwe salomo muri aho murakomeye
muraho neza turaho turakomeye muri hega salomo
ndi butare mu rwanda ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyiyumviro
yego mfite ikibazo ariko mfite n'icyiyumviro ariko ndahera ku kibazo ndabanza ndashaka kubaza perezida wahahise h'uburundi silivesitani wanunganya ikibazo iyo amakimbirane abaturage bafitanye amatati sosiyete sivire nta kuboko kw'amahanga kuba kurimo kugeraho abantu bafata umwanzuro ubwoko bumwe bukica ubundi ese bo nk'abanyapolitike baba barongoye igihugu bahagarariye abandi bareberera inyungu z'abaturage biterwa n'iki kugira ngo bigere ku ntera y'aho umuntu yica undi ari we muntu ufite ububasha bwo kuba yayihagarika kandi mu by'ukuri iyo migambi yose itegurirwa mu gihugu cyiwe afiteho ububasha ayobora cyangwa haba mu nzego nabo ubwabo ntabwo baba bumvikana kugera aho bajya n'ubundi kuri izo bihugu n'ubundi urebye arizo ziteza ayo makimbirane mu baturage biterwa n'icyo tubona iyo habaye amakimbirane muri afurika abaperezida bakuru b'ibihugu cyangwa abarongoye ibihugu badafata umwanzuro ukomeye wo guhagarika ayo matati mu basivire ahubwo ugasanga bo barahora mu bintu by'ibiganiro kandi nyamara ibiganiro bo bafite ububasha burenze ubwo ibyo biganiro imbere mu bihugu byabo koko niba ibyo bihugu biba byigenga cyangwa ubwo bitakabaye ibyo byaba ari byabindi byitwa ubwigenge batsinze igikarito mu maso nyine batatu
mwavuze ko umuseye n'ikiyumviro mushaka gushikiriza ikiyumviro ubu cyangwa atangura abishure abahinyisho
nabanza duhinya ikiyumviro ndagitanganye ego mereka nsabe bakugumize ku murongo reka perezida ntibantunganya mubwire icyo mubwiye ishimwe salomo kuri icyo kibazo gihambaye abajije
ari umunyarwanda arabyumva cyane rwose kuko kahise cyangwa uko bafite iwabo amateka y'icyo gihugu arabyerekana ugiye kuraba nk'ingene icyo gihugu cyagiye gitunganywa na cyane cyane inyuma y'uko haje abakoroni mbere byabaye icyo kimwe no mu burundi ukabona ingene abakoroni bari bafite intumbero kugene basoma uko u rwanda bumeze cyangwa uko uburundi bumeze hanyuma bakibaza bati ku neza zacu ku nyungu zacu byotunganywa ku ubu batagiye bumviriza neza icyo abanyarwanda cyangwa abarundi bonyine bifuza hanyuma bikanashika mbere naho indongozi abarongozi bamwe bamwe bafata iyo nzira ariyo yahavuye buhoro buhoro ku myaka y'igihumbi kimwe na mirongo itanu n'icyenda ishikana kuri ho bwoko ryatwaye abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda mirongo icyenda na kane ibyo arabyumva hanyuma kandi rero igikunda kubabaza ni uko usanga abantu bagiye bibaza ngo inyungu zacu tuzozishikira tuzikomeze kuko turi kumwe na naka inyuma y'igihugu cyacu cyane akumviriza inyungu za naka agaheza wewe akitunganya akiraba umengo ashaka gushyira imbere izo nyungu aho rero si ku rwanda gusa si ku burundi gusa turabibona no muri afurika n'ubu ugasanga bitugora kumenya yuko na twebwe tubise ubushobozi nk'abandi turafise ubushobozi nk'abandi ndagira ndakubwira uko kenshi turi bagere ko turi abantu nk'abandi jewe duhuye n'abantu abo umuzungu abike ndabubwira nti imana yaturemye cyo kimwe twese iduha ubwenge bwo gutandukanya icyatsi n'ururo bwo gutandukanya ikibi n'icyiza nta ngorane nogira yo kumva yuko natwebwe abanyafurika natwebwe abarundi natwebwe abanyarwanda hagati yacu dushobora kuronka twebwe nyine uburyo dutorora inyishu ibibazo byacu nama ndabisigura cyane cyane mu burundi mbwira abarundi ni je ngikura nkunda kuvuga ni ndagiye imbene cyangwa idagiye inka ukabona nk'abantu bafite inzoga bikoreye inzoga bagiye kugemura kwa naka narumva abantu ariko baravuga ngo mbega izo nzoga zigiye kwande ngo reka tuzikurikire tuze kumviriza ijambo rizizanye nicyo gituma uba mu kirundi cy'umuganira no mu kinyarwanda urimwo ngo umugabo ntavumba inzoga avumba ijambo ushaka rero yuko haba mu gace ko hasi mu gihugu haba mu ntara mu gihugu hose ibintu byaba bigenda neza ni uko abo bose bumva yuko koko bafise ijambo ku bibazo byabo bya minsi yose bafise n'ingene bashobora kugenda babishikiriza kuko iyo bishikirije niwe ushobora n'aho ingorane zishobora kuba nawe uri umuyobozi ukamenya uti reka ntore umuti hakiri kare bitarinze kujya kure ngo bizongore kudadanura mu myaka iri imbere ego ishimwe salomo mwari museye n'icyumviro duga ku ijambo
icyiyumviro mfite njye ni uko bitewe n'amakimbirane akomeje gukwirakwira muri afurika kuko nk'ubu ngubu turi kubona na nigeri yakoze impinduramatwara ibihugu by'iburayi bivuga ko ari uguhirika ubutegetsi gutembagaza ubutegetsi byabayeho na afurika yunze ubumwe irangije kumira nigeri ariko nyamara abo bayiyobora ntibabanje kureba ese ni ukubera iki abasirikare bafashe umwanzuro wo kujya guhirika ubutegetsi uretse no muri nigeri n'ahandi n'ahandi muri afurika dukeneye afurika yunze ubumwe afurika duhuje ubumwe leta zigabanye ibintu by'imyemerere itandukanye bashake amadini amwe ahoraho kuko nk'ubu ngubu birababaje kubona intambara yo muri sudani imaze amezi ane ikaba imaze amezi ane afurika y'ubumwe nta kivuga twirirwa twumva amerika na oni arizo zisakuza kandi mu by'ukuri amerika n'ubundi baba bateje izo ntambara ari ibihugu bikomeye biharwanira yewe numva izo baringa zaba zihagaze twebwe nk'urubyiruko afurika tukwiye tuyuburaniza tukubaka afurika yigenga afurika yigenga mu magambo afurika yigenga mu bikorwa tukabasha gukumira aya makimbirane n'intambara zafashe umuzano ku mugabane wa afurika ibyo bitekerezo mbona kuko imiryango ihari ntibaringa kuko ntabwo umbwira afurika ngo irimo imiryango irenga itanu ngo y'iburasirazuba ngo amajyepfo ngo amajyaruguru ngo y'iburengerazuba kandi turi afurika niba turi afurika ni turi afurika ntabwo turi igice cy'iburasirazuba kuko birababaje kumva ngo muri kongo abantu barapfa ariko ugasanga ngo hariyonga ingabo ngo zo mu gihugu runaka zitabasha guhagarika ubwo bwicanyi twebwe afurika dukwiye urubyiruko izo barenga zikwiye kuvaho urubyiruko tukubaka afurika twifuza yigenga mu bikorwa atari afurika yigenga mu magambo atari igikarito badukinze mu maso twebwe tukabona ubwigenge buhagije ku bintu byacu ku mutungo wacu ku mutekano mu bikorwa byacu byose bya minsi yose afurika dukeneye ubwigenge njye numva ari icyo gitekerezo nari mfite kugira ngo ayo makimbirane yose abashe guhagarara murakoze murakoze ishimwe salomo perezida ntibantunganya icyiyumviro cya salomo mu kivuga kwiki cyane cyane igihe ariko avuga kugwaruka rukwiye gukora ibishobotse byose kugira ngo habe afurika y'ubumwe
erega mwebwe twavuga byo kuganira ni uko nyine uruba nk'ubu mwebwe muri ijwi rya amerika mumuhaye akaryo ko gushyikira icyumviro ciwe aragishyikirije je turiko turavugana wewe uriko uradufasha kuvugana mugabo ndazi yuko hari n'abandi mu burundi mu rwanda muri congo muri tanzania mu buganda hehe bazi ikirundi bazi ikinyarwanda bamwumvise bakumva icyumviro ciwe bagahita bakaraba bati mbega none icavuze kirasi ishingiro kuri jewe kirasi ishingiro kuko koko ugiye kuraba afurika turafise ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika inyo afurikene hanyuma tukagira mbere n'ayandi mashyirahamwe mu turere afise kuzaraba ibibazo mugabo w'ishingiye bwa mbere ku iterambere hanyuma ugasanga ayo mashyirahamwe arafise n'inzego mbere zishobora gufasha iyo habaye ibigoranye nk'aha muri kano karere k'iwacu avuze aravuze igihugu cya sudani igihugu cya sudani jewe ndabona yuko ari igihugu kiri mu mashyirahamwe mu karere menshi harimo igada harimo ishyirahamwe rya conference internationale sur rejo de grand lac hariho ngira ngo n'ayandi mashyirahamwe mugabo ukaraba uti ayo mashyirahamwe none kugira ngo uranize muri sudani ariko arafasha iki ubu ibiganiro byinshi biraba igihugu cya sudani urabona yuko bibera umengo mu gihugu cya arabiya sawudite ugaca wibaza uti none buriya abanyafurika nk'uko abivuze wenyine nta kintu twabona twashobora gukorera igihugu cya sudani aha rero niho hariho ibyankenerwa byo kuraba neza yuko uko twatunganije aya mashyirahamwe y'uturere kugira ngo barangure iyo migwi koko twabitunganije neza kugira ngo haba habaye ikibazo abe buno nyene ashobora guca agira intombe yo kugira ati dutunganye uko twakubiriza abantu gutya cyane mbere ngene tworungika ingabo gutya kugira ngo ingorane zironge umuti hakiri kare ikibazo c'uburyo ntigishobora kuba ari intambamye muri vyose
e, buriya uburyo ego kirashobora kuba intambamye ariko rero iyo mwumvikana neza kuko ugiye mu n'ikibazo ikibazo ari muri politike cyangwa ari muri nyene by'akazi kuko twari twabitanguye ikibazo c'uburyo inyuma kiraronka inyishu nta nawe birabuze ko ibibazo bumvikanye neza tukabigenza uku ngo ubone yuko ari ikibazo cy'uburyo cyagoranye hari naho mbere ushobora kugira uti ko twamaze kubigana two bigenza reka dusabe abadushigikira abayishyiramo ry'abanyaburaya abishyirahamwe rya onu cyane cyane ugasanga biraje mugabo muguma mucanamwo umwe wese akwegera ukwiwe usanga ubwo buryo bugora n'uca ugaruka kuri cya kibazo wabaza ubwa mbere ugaca usanga nk'umuntu agira ati je no kwigira kwa naka yompa ubwo buryo ugasanga uwo naka nawe yifitiye n'izindi nyungu yapanze ziwiwe inyuma hari nawe usanga mbere za nguvu washiramwo zagize ukorera wa wundi aho gukora kuri cya kibazo kibaraba mwebwe nyine abanyafurika tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika turi kumwe na ishimwe ive mutima muraho
muraho neza ijwi ry'amerika turaho turakomeye muri hega ishimwe
riherereye inani ngoma umurwa mukuru w'intara ya kivu y'amajyaruguru mu burasirazuba bwa ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite cyiyumviro
ikibazo nahoze ngikurikirana cyerekeye nyine ku bituma afurika yacu ni ukuri nyine itatera imbere bijyanye n'imiryanire kuba wenda buri kibazo kireba igihugu ibindi bibona ko atari ikibazo kibareba kandi nyine twakagombye gusenyera ku mugozi umwe kugira wenda hari icyo twakemura mu bihugu bituriye nyine umugabane
murakoze ishimwe ive mutima ishimwe nawe nyine asa n'uvuze ikibazo cyashikirijwe na salomo ko abanyafurika bari bakwiye gusenyera ku mugozi umwe mwavuze perezida ntibantunganya ikibazo gihambaye cyane rwose cyerekeye bamwe mu bategetsi cyane mu nzego usanga akenshi zigiye gukorana n'abantu bafite izindi nyungu ubwo ntihageze ko muri afurika nk'uko birirwa barabivuga abatari bake batera akamo ko haba ikintu bita guhindura ukuntu umuntu yiyumvira mu cyongereza niho babivuga neza cyane rwose paradigm shift kugira ngo ubwonko bwa afurika buboneke reka twavuze uburyo ariko nk'uko mwabivuze ibihugu bigiye hamwe inyishu zotorerwa umuti zigatorerwa umuti cyane cyane hagati y'abanyafurika ibyo mubivuga kuri
icya mbere ni uko abanyafurika tumenya icyo turi muri kino gihe ku isi uko isi imeze urabe muri kino gihe urabona yuko ahantu hose twabona yuko hari ingufu zikomeye mu byerekeye bibi by'ubutunzi bibi bya gisirikare biki ubona yuko umengo afite ibyisho cyane riraba kuri afurika uyu munsi urabe haba ibihugu bya buraya haba ibihugu bya amerika haba ibihugu by'ubuyapani haba hehe urasanga baraba afurika ni umukobwa mwiza cyane ashimwa na bose bose bifuza icyo rero uwo mukobwa yotegerezwa kumenya ni ukwitunganya neza akitunganya neza ntihagire abamutwara mu bitari ibyo afurika ugiye kuraba ubutunzi ifise mu matungo kamere yaba aya matungo y'inzahabu y'ubundi butare bwinshi kenshi dukunda kuvuga amazi turibagira izi nzuzi zikomeye dufise uruzi rwa nili uruzi rwa kongo inzuzi za nigeri anagira nagira ngire nk'akantu mvuga mbega urazi yuko igihe abanyaburaya bahura mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana umunani na mirongo ine na gatanu bashaka kuza kugabura afurika bavuga ngo kugira ngo habe ukwishyira n'ukwizana mu gukoresha amazi ya niger na congo mu gutembera muri ibyo bihugu ibyo nabyo turakunze kubyibagira turakunze kwibagira ko dufite amashamba meza menshi rero icyo afurika iza kugira uno munsi ni ukumenya yuko ubu iri kiraba icyo ni ukwita mu gifaransa centre de gravite y'ama intere twitunganye rero kugira tuzokuremo inyungu natwe ahubwo ntituzosanga kuko mu myaka iheze abantu baza basoroba iwacu ahubwo twebwe dutunganye ingene umuntu yogira ati nze ikintu kiri muri afurika akironka agihawe na twebwe abanyafurika kandi akakigura ku giciro cyacu sinzi ko abantu banyumva ngaha jewe mvuga ndakunda kubwira abantu ndi burya afurika uko irikira buno munsi ni nk'uko igihugu cya shine cy'ubushinwa cyari kimeze mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo itanu ndibuka umuntu yanditse ati karashine soreveyera romonde taramburera lawe ubushinwa uno munsi ubushinwa uno munsi ni igihugu cya kabiri gikomeye cyane inyuma ya amerika yo ngaho iwanyu ni igihugu ubona gifite ijambo n'ijunju ubu mu gutunganya iby'isi ubu rero ndabona yuko na afurika mu myaka iri imbere kubera ibintu byinshi dufise izoshobora kuba ifise uruhara rukomeye cyane igihambaye ni uko abarongoye abarongoye afurika muri kino gihe ibyo bitegera bakabikorera ko na cyane cyane igihambaye ni uko urugwaruka rubitegera neza rukabona yuko arya amanyembwa twaguyemo mu myaka yahera ari amanyembwa yaduteje isoni muri byinshi aho tworaba kure tukanyine twitunganya kugira ngo baturondera bazosange koko turi umugabo yitunganije mu rugo tukavugana nabo ku nyungu zabo na cyane ku nyungu zacu twese tukagira ikintu kizotuma afurika tubona yuko mbere n'ibi bituma tugira turondera hirya no hino ahubwo dusanga batuzanira ubwo buryo natwe agateka kacu tukagumanye mbere turakomeje ego be muravuze ikintu gihambaye cyane rwose ariko nkuko mubizi kugira ngo habe iterambere ibyo bihugu bitezwa muri afurika bitezwa kuba biri mu mahoro muri iki gihe hari ibihugu byinshi birimo umutekano muke hakaba rero nk'uko twabivuze imirwi itandukanye amashyirahamwe atandukanye ibihugu bitandukanye bigiye mu biganiro bigakoresha bwa buryo bwiza ari naho ayo matati yose yoteba akarangira tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na john miriwe neza john muratwumva jen muratwumva alo alo muratwumva ndumva telefone muratwumva egera telefone uvuge cyane twumve numva umurongo wiwe utameze na neza reka tugaruke kuri mwebwe perezida silvestre ntibantunganya mwavuze ibintu bitari bike bihora biba nk'intambamyi igihe cyose hari amatati mwavuze imishikirano mwagiyemwo mwakozemo uruhara ihambaye cyane rwose mu bihe bitandukanye twavuze kandi ko hariho n'igihe kenshi na kenshi abaje mu biganiro bagenda bagiye gushikiriza ibyiyumviro byabo batagushikaho no kumviriza usanga ari ikibazo gihambaye cyane rwose ikintu mwubwira nk'urwaruka cyane cyane mwavuze ko hakwiye guhinduka urwaruka rukava muri ayo manyembwa abanyafurika menshi bagiyemo haba mu rundi cyangwa ahandi aho gushikaho baryana bisunze amoko ikintu akamumotera nk'urwaruka muri iki gihe n'akahe ku byerekeye gutorera inyishu amatateka no gushyira hamwe kunga ubumwe akamumotera urwaruka ni nkaka
hariho umukuru w'igihugu mu burundi nyakwigendera yohani batista bagaza niwe yahora abwira abarundi igihe yashaka ubutegetsi ati byose bizova mu maboko yanyu ngira ngo umuntu uzi kumva aya maboko gusa dukoresha mu gukora iki cyangwa kiriya mugabo ni amaboko kandi ugiye kuvuga n'ibyo utangura kwiyumvira umutwe wawe ushaka kwitunganya buriya iyo ushaka ko ibintu bigenda bihinduka mu gihugu ucanye muri wewe ubanza kubihindura mu mutwe wawe ibyakuzingamitse ukabyikura ukabirengera nicyo gituma nko mu karere k'iwacu reka mbere no muri afurika dutegerezwa ubwa mbere na mbere gukingira urugwaruka rwacu abari mu myaka kuva mu mwaka zero gushika mu myaka mirongo itatu mirongo ine turaze ingorane twagiye ducamo ntizibe ingorane ziyazinganika ahubwo ziba ingorane zigira ziti mabana mwe murabe icyo muzogenda muzira wa mwana w'umunyarwanda umenye icyo uzogenda izira wa mwana w'umurundi umenye icyo uzogenda izira wa mwana w'umukongomani umenye icyo uzogenda izira icyo ni icya mbere icya kabiri tumenye yuko ata muntu n'umwe yogira ngo ndikwije byaribonekeje kandi umuntu yanakenera uwundi uwo wundi rero kugira ngo agire icyo akumarira ategerezwa kubona yuko umufata umwubaha uko ari nicyo kimwe n'ibihugu burya igihugu kugira ngo kigire icyo kimarira ikindi ni ukubona yuko ibihugu byenda byubahana ubu rero jeje baza yuko ikintu cyangenerwa ari uko kujya nabivuze afurika imenya uko itegerezwa uko yitunganije raba iyi nama iri kirabera muri afurika y'epfo mbere y'umuyengo yaheze n'umunsi cyangwa yaheze ejo ibi bita burikisi urabona afurika ubwa mbere yarimwo hari igihugu kimwe afurika y'epfo numvise mu kanya y'uko bemeje y'uko hari ibihugu bibiri bishobora kwinjiramo bindi etiyopiya na misiri egypte ndibaza y'uko twakwita kugenda aho tugira tuti mbega twabipanze neza ko dushaka ko afurika ku isi yubahirizwa nk'igihugu gikomeye inyo afurikene yofasha gute kugira ngo tujye dupanga tuti aha abantu bo kwinjira gute abo kwinjira gute urabona mu minsi izazoza ibibazo sinzi ko abantu babibona buriya uko isi itunganije uno munsi ni uko ni ukwavuye inyuma y'intambara y'isi yose ya mbere urabona yuko uko kuyitunganije uyu munsi abantu ariko baragira ati birarenze inkingo zafashwe afurika itari ikukira inyigo zafashwe hari ibihugu bitarakomera cyane navuze igihugu cy'ubushinwa n'ibindi bihugu ubu hagiye kuza ibintu bishasha harashobora kuza ejo bagiye bagira bati turondere ibihugu byo muri afurika byinjira nk'ibihugu bifite ijambo muri konseye muri konseye do sekirite bita nuzeye mambure peremana muri konseye do sekirite tubyiteguriye gute kugira ngo tuzomenye ngo hojyamo naka hojyamo hehe atari ku gihugu gusa ari ku neza y'iyo afurika tugira ngo turasangiye tutabigenje gutyo tuza tutategera neza icyo ari cyo ubwo bumwe turondera urumva rero ubwo rwaruka nibyo tuza gutangura kugenda rwiyumvira neza rukabipanga haba mbere rukabyumvisha n'abarongoye ibihugu byacu kugira ngo bibe aribyo bigenda biba bagenda bashyira imbere aho hose bagenda bavugira afurika yegomeye bakatsimbataza n'amahoro mu bihugu byabo tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe urabandanya kumviza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na vincent vincent muri aho murakomeye vincent muratwumva
ndabumva neza wegere kure ahari urwamo kugira ngo ushikirize ikibazo n'icyumviro
ndabumva neza ndegera uri ahantu h'induru ariko
ubone ni ahantu mu muhanda mu muhanda w'amamodoka menshi atembera miduga jya kure gatoya hanyuma ushikirize mu maguru masha ikibazo cyangwa icyumviro Vincent reka turaguhamagara mu kanya
sawa sawa turaguhamagara mu kanya numva uri ahantu habi cyane rwose reka duhe ijambo ubundi munywanyi w'iradiyo y'ijwi ry'amerika twagira yezu marcela muri aho marcela
muraho neza rego turi aho muri hega marcela
ni kigali mu rwanda na nyakubahwa perezida ndamuramukije ariko ndashaka kubaza ikibazo kimwe yego mukomere cyane nyakubahwa perezida ndashaka kubaza ikibazo kimwe kijyanye n'amataki cyangwa se amakimbirane avuka hagati mu bantu ariko rimwe na rimwe ugasanga nk'umuntu wabaye umukuru w'igihugu nyakubahwa ndagira ufite ubunararibonye muri politiki bigenda bito kugira ngo umurwi cyangwa se umugambi wari ushyize hamwe mo indani imbere ucikemo kabiri hazemo kutumvikana kubera ibintu bimwe cyangwa ibindi kandi bataragera no ku butegetsi ikibazo cya kabiri hari igihe usanga umugambi ufatanyije cyangwa se inyeshyamba bakajya mu hanze mwenda mu ishyamba bagafata intwaro bakarwanya leta iriho bakaza kuyitsinda bakajya ku butegetsi ariko bamara kujya ku butegetsi ugasanga hatangiye kubamo kutumvikana gutoroka kwa bamwe bamwe bagatangira guhiga umukuru w'igihugu uriho kubera ko wenda hari ibyo batari kumvikana abari bamenyereye gusahura no ku n'iheza ndonke ugasanga baribura wenda perezida ari kubabuza akaba baye umwanzi wabo ugasanga ahita agira ibibazo byinshi turabibona no muri afurika usanga aribyo byeze gusa abanyafurika ubwabo bakicamo kabiri ngo aba ni abarabu bari haruguru y'ubutayu bwa sara munsi y'ubutayu bwa sara ngo ntibasa kandi bose ari abanyafurika nk'umuntu w'inararibonye muri politike yo mu karere ubona ibi bintu byaba biterwa n'iki mbese ni inda nini n'uwagiye ku butegetsi cyangwa se no kwigomeka no kugira inyota gushaka kujya ku butegetsi kuri abo bandi baba bari bafatanyije urugamba rwo guhangana no guhanganya intebe isumba izindi mu gihugu
ibibazo
ego aro
ibibazo bihambaye duga ku ijambo
birakomeye cyane rwose birakomeye cyane rwose burya reka kuri ubu mfatire jewe kuko nagiye mbona mu buzima bwanje ari kuri jewe cyane ku bandi iyo ugiye kugira politiki ugende ufise intumbero ku bwambere ikigutumye ujya muri politiki ni ukuvuga rero icyo ushaka gushikana ku bene gihugu ku banyagihugu ku baturage b'icyo gihugu uvuga uti ngiriramo politiki niwagenda ujanywe ni ukwiyumvira ngo ndabona naka yaragize politike ngo yakuye mw'ibi biboneka mu buzima bwiwe hari abaraba mbere bagira bati ngo amatungo yakuyemo ngo iki aho uzoba wihenze kuko urashobora gusanga inyuma ari icyo gusubiza imbere wa munyagihugu wa muturage wagira ngo ugiye kuvugira ugasanga ahubwo nawe usigaye umukimbagira ko kumwe babandi ba mbere wavuga babikora uzorabe muri afurika nzima abakuru b'ibihugu babona ko bagendeye koko gushyira imbere ineza y'abenegihugu usanga akenshi muri ibyo tuvuga by'amatungo atawusanga koko baragiye babishyiramo umwanya munini cyane nama ntangakarorero kuri mwarimu Jules Nyerere muri tanzania nama ntangakarorero kuri nelson mandela nama ntangakarorero kuri nkuruma n'abandi usanga ari ijambo barasize rwose ijambo mu gihugu hari icyo bashikanye ku gihugu ni ukuvuga rero yuko umaze kumenya uti nshaka iki nshakira igihugu iki niho mbere no kuyitunganya witunganya uti harashobora gushika naho icyo nshaka gushikana ku gihugu nanjye bigirira ingaruka mbi mu buzima bwanjye hari aho usanga baragiye biyumvira neza igihugu mu bwoko bw'inyungu zidahuje n'icyo yumvira ugasanga baragandaguwe naho nyine muri afurika hariho amazina menshi dushobora gutanga ni bamwe bita intwari z'igihugu yego hanyuma ugasanga rero inyuma abenegihugu uko barabubaka agira bati uyu muntu nawe yapfuye yapfuye hari ikintu ashaka gushaka kw'igihugu mu burundi turakunda kuvuga umuganwa rudobi ko gasore turazye ibyo yashikanye ko mu gihugu mu byerekeye guharanira kongera kugarukana intayo y'ukwikongera k'uburundi guhabuza nk'uko tubivuga mu kirundi turavuga amerika yorodadaye harashobora kuvugwa n'abandi mu gihugu cy'u rwanda harashobora kuvuga abantu mu gihugu cya tanzania harashobora kuvugwa iyo rero ufise iyo ntumbero naho byokugora ntibituma ugenda uboneka nk'umuhemu nk'uko bikunda gushika kuri bamwe bamwe abo ni bamwe ni bamwe twagira yezu marcel yita abantu bafise inda ndende bafite inda ndende rero nicyo gituma rero buriya iyo rero ugeze ku butegetsi uzi neza ushaka gushikana igihugu umenya neza uti ntegeza kugira ibifasha kugira ngo dahashike ibigufasha cyane ni kuba gushaka kwawe mugabo kandi n'inzego burya muri demokarasi urwego rw'ubutungane rw'ubucamanza rurafise uruhara rukomeye cyane rwose iyo urwo rwego rugoyagoya ibintu biragorana nayo iyo rukomeye cyane uramenya yuko hagize ibigorana abantu bisuza amabwirizwa ayo mabwiriza nayo birazi yava ava muri babashinga amateka ava muri bakenguza amateka baba yatoye ku izina rya bene gihugu iyo rero hari uwakekuriye amabwirizwa akamazi yuko azogira imbere yiwe urwego rumwotsa intahe kugira ngo yumve yuko byose aza kubikora yisunze amabwiriza y'igihugu biba kandi no ku gushaka no ku bushobozi bw'umurongozi ari hejuru hamwe adatinya kubwira abantu ati wewe bikuragira biteye kubiri n'ibyo twemeye guharanira ku neza y'abenegihugu akabavuga hageze hakenewe no kubahana aciye mu nzira za politike aciye mu nzira gende za administration akabahana ntihagire n'umwe muntu yumva yuko mu gihugu yigize koko akagaba ruganda yigize koko udakogwa ko umuntu wese akumva yuko aciye kuri n'amabwirizwa ayo mabwirizwa ahita akamufata kandi bose akabibona bakomeye ko igihugu gitunganijwe mu nzira ishingiye ku mategeko icyo ni ikintu gihambaye cyane rwose mu butungane twagira yezu marcel yavuze kandi n'uwundi murwi ariko aravuga ku byerekeye ukuntu umutekano udurumbanirwa mu gihugu yavuze n'abategetsi bashobora kuba bafite inyota y'ubutegetsi mu matati aba hari ibyo byo mu bivuga kwiga
reka harashobora kuba mu bategetsi abiyumvira bati ku nyungu zacu reka tudurubanye ubutegetsi birashobora gushika none iyo hashitse naho tuvuga byo biba kudeta ugira abagira amakudeta bavuye he baba bari mu nzego ziba zari zihari ngaho baba abasirikare cyangwa bafatanije n'abasivile baba bari mu nzego ziba ngaho cyangwa ntushobora gusanga bafise mbere na mu yindi mico y'igihugu haba mu bagwizatunga bashobora kugira abantu babashyigikiye hari n'aho usanga mbere n'abantu bagira bati twe tuvuga ijambo ry'imana ugasanga nabo babirimo nicyo turi nakubwiye ndi hariho inzego uteza kumenya neza ibyo byose ubonye rero abariko batangura kuja muri iyo nzira ukamenya gutyo ukoresha inzego z'ubutungane kugira zibasubize ku murongo hakiri kare kuko ubaretse inyuma koko barikora ibyo bashaka byose ugasanga inyuma biragoye gusubiza ku murongo tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika turi kumwe na vincent urumva telefone ya Vincent yagoranye aracara ahantu Vincent muratwumva
ndabumva neza muraho mwiriwe neza nyarutsa ikibazo mu kanya gatoya kuko telefone yawe iri ahantu hari induru
ntabwo ari ikibazo ni igitekerezo gihene ndimo nshimira kuko maje guhura namwe iminota yarangiye ntabwo nabashe kuba ndi kumwe namwe ku murongo mu masaha yashize ariko ndasuhuza uwo mushinga nawe ubundi uwo perezida wacu w'uburundi
murakoze cyane rwose hanyuma muraho neza neza gusuhuje muraho neza murakomeye
turakomeye ni amahoro
Vincent muri ko muja hehe muri urwo rugendo rwanyu
aha mu rugendo rwacu ni uko ndi ahantu okenda ahantu ku ibarabara ku muhanda ni uko amamodoka arimo ahita kandi noneho okay nabashije kubona kujya kuri facebook mbona ko mwashyizeho insanganyamatsiko y'uyu munsi ariko ntabwo nabashije kuyikurikirana neza ariko kubasha kuvuga ko mba umunsi wose mba ndi kumwe namwe ni byiza cyane rwose umushinga nawe turagushimiye nawe vincent ndabona telefone itari imeze neza ariko mu biganiro bizakurikira nibaza ko tuzoyaga muri ahantu hari agacerere tugarutse rero ku ku ikiganiro cyacu cy'umunsi cyerekeye cyane cyane ubuhinga n'uburyo bwo gutorera inyishu amatati nashaka musubire mutwibutse uruhara rw'impande zose reka mu gutorera inyishu amatati ikintu cyakorwa kugira ngo igihe cyose umuntu aba afitanye amatati bomenya ko hari ibintu kenshi batezwa guheba reka bagahurira hamwe ntihagire utsindwa ntihagire bose bumve ko bagize icyo bakuye mu biganiro cyangwa imishyikirano ikintu abantu bakumva cyane cyane ni ikihe perezida silvestre ntibantunganye
urumva aha byose biva ku gace cyangwa ku gice muba muri ko muraganiramo hari aho usanga ari ibiganiro bya politiki hari aho usanga ari ibiganiro mu biraba imigenderanire mu kazi nk'uko ndabikora muri kino gihe hari usanga hari ibiganiro mu byerekeye diporomasi zikomeye cyane rwose igihe cyose koko no kugenda uraba umwe wese mu baganira aho ahagaze icyo ashobora guterera ku neza y'icyo bahurirako iyo muri mu muryango hari icyo muhurirako n'umuryango wanyu iyo uri mu mugambwe nk'uko waba udahezwa mu kanya hari ineza muhurirako umugambwe wanyu n'icyo wifuza gushyirako ku gihugu hanyuma kandi iyo uri mu gihugu hari ineza y'igihugu iyo neza y'igihugu mukamenya yuko iyo idashyizwe imbere icyo wita ineza yawe nacyo kitaronka aho gishobora gushamikira kugira ngo nacyo ugitunganye gitere imbere neza nicyo gituma burya ubwa mbere iyo muri mu biganiro userukira umugwi n'uyu banza wumve koko yuko ari uwo mugwi userukira atari agatwe kawe gusa agatwe kawe ubwenge bwawe buba umukozi w'uwo mugwi iyo rero kugira ngo ushobore kugira wishyitse ni ukumva yuko uwo muri uwo mugwi ugiye kuvugira uhafise nko koko ijunja uko bakwemera mbaye nk'abarundi ati ko bakwemera hanyuma ko bagushyigikiye wowe rero ukagenda ukoresha ubushobozi bwawe kugira ngo uhagararire inyungu z'uwo mugwi icya kabiri menya yuko iyo ugiye kuganira uko winjiye mu biganiro si ko usohoka usohoka iyo ushaka kuganira neza usohoka wungutse ku neza yawe muhurira mwese dufate nko mu gihugu ku neza y'igihugu nicyo gituma uri kuraganira uraba uwo muri kuraganira ukamusonera uko ari ukamusonera ari aho ubona hari umugoye ugashobora no kumwereka mu buryo bwinshi yuko muri kumuraganira bishobora mbere kumufasha nawe kugira aho aduze agashika imbere mumaze gushika ngaho rero biba ari byiza hari n'aho n'inyungu zanyu muzirongera iyishu mutarinze kuza kurondera umuhuza cyangwa kumworosha birashobora gushika rero naho mugira muti twe biratugoye reka turondere umworosha umworosha umuhuza mumwumvikanako kandi mukamwumvikana ko umurabye nawe yuko izo ngorane mugiye kuganira ko azifitiye ko koko ubumenyi ubushobozi hanyuma kandi uko babivuze afise n'ijunja rishobora gutuma mwebwe mumwumviriza koko ku byo agiye kubahanura bigenze gutyo ndibaza yuko ibiganiro bishobora kujya ari ishuri rya iciza twihweje iyi ntambara ziri hirya no hino ntitwoja kuri twavuga no mu buseruko bwa kongo eka muri ukene n'ahandi ahandi hose ariko haraba amakudeta urabona ko hariho nk'ibihugu cyangwa imirwi iba yavuze ati jewe ndabandanya urugamba gushika ugenda uko bigenze hari ibyo ni bimwe bita mu cyongereza win lose hariho n'abandi rero babona ko intambara ataho iri kwiraja ikaba ari bimwe byo kureka twese tuwuriremo lose lose situation mwavuze kandi ijambo rikomeye ryo gushyira imbere ineza igihugu nk'ibihugu cyangwa amashyirahamwe cyangwa imirwi ishyira imbere ubwo buryo bwo ku rondera kurangiza amatati ari byo ruzi ruza gukuriramo iyo mirwi ibyo bihugu biba bifite ku mutima ku muzirikani neza y'abanyagihugu babyo
reka nayivuze muri kano karere muri iyi myaka mirongo itatu iheze harabaye ingorane nyinshi ahubwo zibategereje gutuma abarongozi muri kano karere babarongozi mu nzego za politiki babarongozi mu nzego twokwita yuko ariyo bavuga ati ntiduharanira ibibanza bya politiki sosiyete sivile ari abarongozi mu mashyirahamwe yigisha ijambo ry'imana abarongozi mu by'ubutunzi n'ahandi tutegereje kubigisha buriya iyo hari ingorane iraba igihugu cyawe ukayihisha ukamera nk'utayibona cange ukayiha intumbero yindi uriyihenda uti nayirongeye inyishu mugabo ya ngorane ikaguma igaruka ikaguma igaruka ikaguma igaruka twarabibonye muri kano karere n'ubu turabibona igihambaye rero nuko ubwa mbere hoho uri umurongozi ugiye kugira uti ngiye kurondera inyishu y'ikibazo icyo kibazo ugitarira neza ukagifata uko kiri ubonye hari ibikurengeye ukarondera neza kubimenya gusumbya hanyuma ukagira uti nzogenda kurondera inyishu y'ikibazo uku ibibazo rero muri kano karere ndibaza yuko ariyo nzira twofata ubundi umuntu arashobora gutangara akagira ati mbega koko twanyisizwa na kare tuvuga ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika ko hari amashyirahamwe menshi ngaha mu karere yotegereje kubafasha kugira ngo bitore ingorane ni kuki bigomba bitera ingorane kandi imbere ayo mashyirahamwe yashyizweho ubwa mbere kugira ngo abicunge atume atanga ingorane ziba cyangwa zibaye naho hari ibiganiro ni abantu hagati y'igihugu cya kongo u rwanda n'uburundi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na gatandatu harashinzwe ishyirahamwe ryitwa ishyirahamwe rihuza ishyirahamwe rirari ry'ubutunzi mu bihugu by'ibiyaga binini cepegeri kominote ekonomike de peyi de gaharake irindwi na gatandatu none iyo iryo shyirahamwe uraryumva ubu kandi hari ingorane zivugwa usanga ziraba cyane cyane ibyo bihugu bitatu eka hariho ishyirahamwe ryabaye aro duka ku ijambo turabumva yego hari ishyirahamwe ryabaye ryitwa conference internationale sur la région de grand lac ugiye kureba icarizanye caje kubera ibyabaye muri kano karere bigashika no ku nyabwoko ryatwaye abatutsi mu rwanda no ku zindi no ku yandi mabi yabaye muri kano karere haba mu burundi haba muri kongo haba hehe ariko ubu turiko turabikoresha ivyo bibazo turabishyira koko uko biri twebwe uko biri tukubaka tuti tubirondereye igisho je harongera ndi turavyirengagiza hariho ayandi mashirahamwe raba turi muri cac la communauté économique des états de l'afrique centrale ari congo ari urwanda ari uburundi turimwo raba eac east african community ari u rwanda ari uburundi ari kongo ubu turimo ubwo ugasanga biragoye gutora ingorane iyi ntambamye n'izihe perezida silvestre ntantungane intambamye zihari nuko usanga hariho inyungu zihisha abantu batavuga neza uko ziri zihisha nayo ahandi iyo wubahutse ikibazo ukagivuga uko kiri ni ukuri naho mutoronka inyishu buno nyine n'icyeza byose iyo nyishu iraheze ikugurura ingene mugenda murondera ibibazo twarabibonye mu burundi wacu mu burundi wacu ndibuka mu gihumbi n'amajana icyenda mirongo icyenda na gatatu na kane na gatanu tubuze kuganira hari haca bava hasi ngo je ngo sinemera kuganira ngo n'imigambwe bita ngo tribaro teroriste jenoside bava kuvuga amajambo baterere bashira hamwe gusa kugira ngo bange kora n'uwundi uwundi ngo jewe sinemera kuvugana n'urya ngo ni umutwe ucitse ngo ntibishoboka mugabo igihe umwe wese yumva ko atayinjira atari kuvugana buhoro buhoro haraga icyo bibyaye bigaca bituma rero inyuma buhoro buhoro mugenda mutora n'inyinshi ku bindi kuri ubu mwatinya kuvuga icyo gihe rero ndibaza yuko muri kano karere k'iwacu hari ibintu byo gutomora neza bimwe twaba tuvuga ufatiye kuri kahise ka bino bihugu maze tukagira tuti none twogira gute twogira gute tukacirengagiza kandi tukibona ndabona dusa akanya gato cyane rwose ariko ntiyashaka ko tworangiza mugize icyo muvuga ku matati ari hagati y'abarundi baba mu mahanga bamwe bita diaspora mu kanya gato cyane rwose uzaba ufite umunota umwe n'amasegonda mirongo ibiri amatati ari hagati cyane ukwinubana kw'imirwi y'abarundi iri hanze mu gihugu byo bita diaspora yotorerwa umuti gute
ndibuka gwa gasore igihe uburundi bwatsindira kuhabuza ina yo kwikukira mu ijambo yavuze ari icyumviro yatanze ni uko nyine abarundi bamwe bagifashe kutariko ati muzotumenyera ku byo dukora nta rindi teka atari kubashimisha unujijere anoza et votre satisfaction sera notre fierté ntiyabwira abarundi yabwira ababirigi ati mugiye kumenya ko twakuze ko natwe dushobora kwitunganya muzobibona kandi mwabona tubikora neza ndazi yuko muzobishima natwe bikadushimisha aba nabo muri diaspora n'abarundi bavuye mu burundi mbaye nk'umukuru w'igihugu ndabona akanya kagiye musozere cyane rwose kuri icyo kibazo mbaye nk'umukuru w'igihugu ati bagiye kurondera ubuzima mu burundi je ndibaza yuko benshi badashobora kurengera ikibazo perezida serivisi ntibantunganya nibaza ko tuzokigaruka ko ni ikibazo gihambaye ndabona akanya kagiye nashaka ndabashimire cyane rwose ku kanya mwatoye amabanga mwari mufite yari menshi ndashimiye na cornelius yadufashe mu ngira bw'ibyuma hamwe na nadia taha yadufashe kwegeranya ikiganiro mwakoze mwese mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese